ye nitwa kajuga agusitine nkaba rero navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ubu nkaba mfite imyaka mirongo irindwi yuzuye naravutse nsanga data na mama ari aborozi eh, ari n'abahinzi umuco rero badutoje kwari ukubaha ababyeyi abana tukaganira tugasabana tugakina buri muntu wese mukuru yabonaga umwana akubagana akamuhana akaba yafata n'akanyafu akamukubita ngo nyegere Eh, niwo muco rero ba- ba- badutoje eh, gukundana ubwo rero ndakura ngera igihe njya mu ishuri ntangira amashuri eh, tugakina tugasabana mbese badutoje umuco karande nyarwanda ubwo rero aho mmereye gukura maze kubaka nanjye narashatse abana banjye ndabigisha nk'uko data yanyigishije n'uko banyigishije umuco ndetse muri make n'ibyo
sinzi wenda ugerageje kubihina ariko ufite iminota makumyabiri makumyabiri n'itanu yo kumubwira byose ese wowe wize ute ko bigaragara ko hari amashuri yari make muri mirongo itatu n'icyenda mirongo itatu na gatandatu ni kera cyane
muri mirongo itatu n'icyenda nibwo itatu nabwo n'icyenda nibwo yavutse amashuri yari make cyane Mm.
wowe wabigenje ute Eh. Bo- twebwe mu gihe cyacu eh, kwiga byari kure ariko data uko yambwiraga bo ngo ko- ko- ko- abazungu bakiza kujya kwiga bo bajyaga kwihisha hakajya higa abana b'abakene gusa ariko mu gihe cyacu nkanjye nigaga muri kilometero cumi n'imwe ariko gutaha tugataha nimugoroba umuntu yajyanaga impamba ukagenda n'amaguru ukagenda n'amaguru kilometero cumi n'imwe wagendaga saa kumi n'ebyiri ukaza kugaruka nanone saa kumi n'ebyiri ariko ukajyana impamvu utajyana impamvu bakakwirukana
impamvu bwabaga ari iki Eh, ibi biryo bitetse bagupfunyikiye ubwo rero icyo gihe kwiga mbere habanje kwiga nabwo ntabwo byari byoroshye higaga abana b'abakire umwana w'umukire ntabwo yigaga
Eh, umwana w'umukene ese ko nzi ko nk'ubwo kera babaga ari uguhinga cyane nk'uko mbyumva ubwo amafaranga na- barishyuraga hariho amafaranga nk'ubu ngubu oya icyo gihe twe dutangira wigiraga ubuntu n'amakaye nibo bayatangaga n'amakaramu Eh, Mm, hari n'ibibaho twandikagaho ibyo nibo byo babitangaga ariko ukigurira imyambaro ariko wajya muri ekoro segonderi watangaga minerivare ariko leta nayo yagiraga n'itanga ariko twe tugatanga make bakaguha iniforume sikorere bakaguha ibyangombwa byose no kukuvuza niho bitandukaniye rero n'iby'ubu eh, ikagufasha muri make Mm.
nonese ko twumva ko ngo kera bambaraga ubusa nk'abahungu n'abakobwa ubu icyo gihe mwa namwe mwa- ko numva mwabaga mwamba aha bose niko babaga bambaye Eh, eh, icyo gihe mu mu ntambara ya kabiri y'isi irangira Eh, yewe nambaye uwo mwenda w'amafaranga atanu dutangira rero umwana yatangiraga kwiga yambaye ariko nko mu giturage mu cyaro wabaga ufite imyaka itandatu irindwi umunani wambaye ubusa ariko wajya yaba kwiga n'umukobwa n'umuhungu bakaba Iya, bambaye ni-
none se ni irihe wagiraga Bo, ubwo- ubwo icyo gihe abakobwa bambaraga uduhu udu Eh, abana b'abakire bambaraga ibyo bita indengera indengera rero ni iza kera icyo gihe abakobwa b'inkumi bategaga amasunzu bakambara bagatega amasunzu utwo duhu se wa- kumva imyaka nk'itandatu babaga bata- batambara bo.
Eh.
watwambaraga ugeze nko ku myaka ingahe nibura
utwo duhuse utwambaraga umaze kugera nko mu myaka itandatu irindwi ariko n'abakobwa nkanjye nambaye umwenda wa mbere ufite imyaka umunani umunani Bavuga ngo n'umukene hari igihe yabaga nta mwenda ajya yambara n'umuhungu eka abakene ntayo bambaraga baba- yahiraga n'imyaka cumi cyangwa cumi n'ibiri ntawe yambaye
none se iyo urebye ko- kumva kera ba- ubundi gushakana urabona nk'igihe cy'ubu ngubu wenda ukuntu dushaka buri muntu ahura n'undi bakaba inshuti nka kera bwo ba- kugira ngo uh, ujye gushaka umaze kuba mukuru byagendaga gute
mbere wa- wabanzaga nk'ayo w'umuhungu Eh, wabwiraga nyoko kugira ngo azakuvuganire kuri so wowe watinyaga so abana batinyaga ababyeyi babo ariko rero kuko umwana w'umuhungu ya- ya- yegeraga nyina kuko burya nyina iyo akugaburira niwe mumenyerana noneho wabwira- wabwiraga uti noneho akazakubwirira so noneho rero se ati mwana wanjye ko numvise ushaka gushaka uti kuko ndashaka gushaka noneho akazakurambagiriza
papa wawe akaba ariwe ujya kugushakira Eh, nawe umugeni.
agashaka akajya gushakisha abandi tumuhungu wanjye arashaka gushaka muzajye kora kandi icyo gihe barambagizaga urugo urugo rwa kanaka bazi ko rurimo abakobwa ntabwo barambagizaga umuntu wese Eh, barebaga urugo uriya ni inshuti yanjye niho nakura umugeni kandi ak- umuntu akajya kumurebera ko hari abakobwa bazi gukora bagira isuku wanyuraga no ku rugo rw'umuntu wabona hakubuye neza ukavuga uti hariya hari abakobwa ushobora kujya kuhashaka umugeni ubwo ku- ni ku rwego rw'umuhungu nonese n'umukobwa nawe nuko byagendaga reka da Um- um- umukobwa bamutwaraga batyo gusa n'umuhungu ntiyabonaga uwo mukobwa ntiyanamumenyaga uvuga ngo bahuraga ari uko Eh, ah, mu Bagiye gihe cya- kubana.
mu gihe cya ba data na mama eh, Mm. kuko warongoraga umuntu utazi ni urugo rwasabaga urundi ku buryo no kumubenga ushobora kumubenga hashize imyaka bamwe hashize amezi atatu mubonana nijoro gusa nk'abajura mu- mutaziranye bazama- hashira nka- nk'amezi atatu bakamujyana mu gikari ngo bamukwereke ugasanga wenda apfuye ijisho cyangwa se arwaye igisebe cy'umugomera ukamubenga nuko babengaga
ko numva bifite itandukanyirizo ariko no mu gihe n'ubu- cyacu natwe twarirambagirizaga mwarahuraga mukaganira ariko icyo gihe cya mbere sinzi n'icyatumaga bagira abageni beza kuko bagukenyeraga umuntu utazi
ubwo ni ukuvuga ngo ko nzi ko nigeze ubwo kumva- ryari itegeko Eh, ry'umuco icyo gihe uwo muco wariho ariko nyuma byageze icyo gihe uvaho eh.
muri make wenda muzere turi mu muco Eh, ni mu niyo muco.
mpamvu dukora no- na komisiyo y'umuco so byaba byiza udu- nk'uko ibyo urimo kudusobanurira byiza cyane Eh.
byaba byiza noneho ugiye muri uwo muco nyirizina Eh, unagaragaza n'uburyo ushobora kudufasha uyu munsi mm. bo noneho i- icyo gihe urumva umuhungu ntiyabaga azi umukobwa n'umukobwa ntiyabaga azi umuhungu ariko ababyeyi bakabahana bati natwe twubatse dutya mugomba kubaha ukubaha ababyeyi ukabuka ba- ba ba nyoko bukwe ba sobukwe mbese ya- icyo gihe yari kutime yari umuco barawubahirizaga ariko rero tugeze nko muri iki gihe ha- hari umuco wo hambere ugaho utari mwiza kugira ngo ushake umuntu mutaziranye niho bitandukanye n'iby'ubu kuko ushaka wowe wiboneye wirambagirije niyo ito mu mateka hari- hari ayo tuyungurura hari ibya kera dushima hari n'ibyo tugaya hari n'iby'ubu tu- dushima n'ibyo tugaya
none se iyo urebye nka kera ko bagiraga abagore benshi nabwo baragumyaga bakajya kumushakira
Eh, icyo gihe iyo iyo yamaraga kugira umugore wa mbere Mm.
yamaga- yabaga amaze kugira inshuti niho yagendaga yishakira kandi icyo gihe rero abantu bari bakeya nka nyamenya- kumenya ubwenge u rwanda rwari rufite miliyoni imwe n'igice kuko umuntu we ba- ba- ba- muri rya bintu mwakashe
Eh, kuko njye na- natangiye mu mwaka wa mbere eh, muri mirongo ine n'umunani
ibyo bishobora bagakina mirongo ine n'umunani Eh, niba utekereza ko nibura mu rwanda hari miliyoni imwe n'igice y'abaturage eh,
Mhm, barakomeza nta kibazo mm. ubwo rero njye uko nize ni- nka bashiki banjye ntabwo bize bigaga gatikisimu gusa ariko iwa- iwacu nige wize jyenyine gusa bashiki banjye bari abakobwa ntabwo bi- bize- bize gusoma no kwandika gusa ariko ntiba- ntibageze mu mashuri
Eh, none se iyo nuko numva nko mu muco nyarwanda numva ko iyo umuntu yamaraga kuba abaye umugabo yara- yabaga agize nk'uburenganzira iwe akaba yajya no kwishakira abandi bagore kandi nkaba numva ko kera mu gihe bambaraga gutyo ha- nese ntiba abahungu nk'umuhungu ntiyahuraga n'umukobwa ngo babe baganira oya cyaraziraga ntibaganiraga We- wenda ari nka- nk'abo baturanye kwa- kwari ukuragirana i- cyangwa baba- ari imi- indi mirimo bagiye gukora ariko cyaraziraga ngo amubwire ngo genda gukunze ndashaka kuzagusaba oya cyaraziraga cyarazira nese ko barakurambagirizaga
iyo numvise gutyo rero nsanga hari itandukanirizo rya kera n'ubu ngubu Eh, rirahari impamvu ngiye mbyumva gutyo urabona ko kera wenda yabaga atanambaye kuki noneho iyo urebye kera ugasanga bari bambaye gutyo niho bakurikizaga umuco cyane kurusha ubu ngubu
Ah, tuvuge turebye umuco urumva uko uko abantu bavutse buri muco ariko nyuma haje haza developoma mbese navuga nk'iterambere Eh, byagiye biza buhoro buhoro ariko mbere rero barabyubahirizaga kandi wari umuco wari ubanogeye ntabwo ntacyo byari bibatwaye none se ko kera burya abana bose ngo harimo abakubagana nta wahuraga n'undi ngo bibeho wenda babe bakina nk'iby'abana ese iyo byabagaho byo byagendaga gute Eh, i- icyo gihe rero byabaga mu mu bantu bakize hakaba abasore n'inkumi bo baranabikoraga Ya- yagira ibyaha agatwara inda y'indaro baramwoheraga kujya kumuta mu mazi nko mu Bakajya Kivu n'ahandi.
kumujugunya?
Eh, kuko cyaraziraga kugira ngo umukobwa abyarire iwabo yaratwite ikinyandaro cyaraziraga bajyaga kumujugunya kumwohera ariko mu bakene bo barabihishiraga ariko mu Isaka bantu bakize abyemera?
ariko mu bantu bakize Eh, Eh, cyaraziraga ntabwo umukobwa bavuga ngo yabyariraga bubahirizaga umuco nyarwanda Mm, bangaga ko umuntu atwara ikinyandaro gusambana ntabwo babyemeraga
Eh, noneho ubwo iyo urebye ubu ngubu ko mbona aribwo abantu basambana cyane bitebwa byo n'iki ni uko umuco utacyubahirizwa oya tuvuge ubu barasabana barabonana Eh, abantu baraganira Eh, noneho kubera kuganira noneho bakagira ariko ubundi kera umukobwa n'umuhungu ntibabonaga umukobwa n'umuhungu babonaga bakiri abana bato baragira inyana bakiri batoya ariko iyo yamaraga- iyo yamaraga kuba inkumi bamwambitse imyambaro agatega n'amasunzu amaze kuba inkuba yarapfunduye amabere ntabwo Eh.
babonanaga Nk'aba- keretse keretse nk'abo mu miryango agiye kwa kanaka ari nyina eh, ibyo byo ariko guhura bakaganira ibyo u- mbese ni ikintu kitari kizwi muri make nese wasangaga ko ubu ngubu wenda bamwe n'ubundi hakiriho cya kintu cyo gutuma abana bataganira n'ababyeyi ugasanga wenda nk'umwana ni kubera icyisanzuraga na nyina ntabe nk'uko ntisanzure na se wenda Eh, ngo umuhungu yisanzure na se n'umukobwa yisanzure na Ah, um- nyina umuhungu Eh.
yisanzuraga na se amaze kuba umusore ni nabwo se yatangiraga kumuhana akamubwira ati mwana wanjye mbonye utangiye gukura ni- niba akamigisha aba- nko nko gukina urukiramende gukina umupira no guhamiriza no, no kurasa nibyo yamwigishaga noneho umukobwa rero nawe ba nyina bakamwigisha iyo amaze kugera wenda nk'igihe atangiye gukura agiye muri regire generale bakamubwira bati bigenda bitya bigenda bitya ntuzajya ntuzajya kurongorwa uzifata utya umugabo uzamufata utya umukobwa yahanwaga na nyina niwe wamwerekaga umuco igihe azakura kugeza igihe azashakira n'umuhungu nawe se niwe wamwigishaga cyangwa n'abakuru be cyangwa n'abandi bagabo bagenzi be bakiri batoya Eh, niko umuntu yagendaga afata umuco
wenda eh, icyo nu- numvaga nifuza ku- kubaza wenda ese inyanza ni ubwa mbere waba wumvishije iyi nkuru muzeyi atubwiye hano
ngewe ni ubwa mbere nyumvise ko n'abarumuna banjye iyo urebye cyangwa n'abandi ntabwo nk'ibyo bintu ntumva kubibaza umubyeyi ubyumva hanze gutyo
hanyuma muri make urumva bigushimishije njye numva binshimisha ahubwo nkumva wenda byanajya bihoraho Okay.
Mm.
hanyuma wumva nkawe muzeyi ibyo akubwiye hano ni akahe kamaro cyangwa se ni izihe nyungu utekereza ko iyi nkuru izagufasha mu gihe cyawe kizaza
Okay, mu gihe cyanjye kizaza ngiye nsanga nzihatira kujya nganira n'abana banjye nkagerageza kubabwira amateka yaba yagiye aranga ngewe ku giti cyanjye cyangwa imiryango yanjye uburyo nagiye nyuramo nsa n'ubayobora kugira ngo bwa buryo bubi nanyuzemo ntibuz- mbakingira kugira ngo ntibizagireho ntibizabagireho kugira ngo mbereke nk'umurongo mwiza bashobora kuzacamo nkababwira amateka yagiye aranga abantu ari abagiye baba nk'intwari abagiye baba ibigwari se nkabereka ko igihe bari kujyamo gisa naho kigenda gifite itandukanirizo n'igihe cya kera twari twarimo
Okay. Hanyuma ah, muzehe wenda nawe ngiye kumubaza hagati n'iminota Okay.
ikiri Ah, hari akantu nshaka kumubazaho k'ubuyobozi ukuntu bwagiye buhinduka tukaba tugi- kuki nta mwami w'ubu ngubu ukiriho ese ubwami bwa kera n'ubu ngubu ni irihe tandukanizo cyangwa umwami yajyagaho bigenze gute ko harimo abo twumvaga ngo bavukana nk'imbuto nk'ibyo koko Eh, ubu- ubundi umwami eh, mu rwanda amateka ni ingoma nyiginya gihanga niwe wahanze niwe watangiye u rwanda noneho bikaba bakagenda bakurikirana ariko icyo gihe byagenwaga n'ubwiru abiru noneho umugore w'umwami eh, umwami yatonesheje noneho a- abo bitaga abajakazi bamubyaza noneho ajya kubyara noneho kuko umwana avuka igikumu kimeze gitya noneho abandi bakamufu- bakagira batya bakamushyiramo ishaka ariko ni ukubeshya ngo azavuka n'imbuto ariko ni ibinyoma kuko ryari ibanga mosekre ibanga ry'abiru eh nicyo gituma bavuga ngo yavukanye imbuto noneho uko abami bagendaga bakurikirana ingoma zagendaga zisimburana zisimburana zityo noneho rero eh, zo- tugeze wenda muri repubulika eh, niba aricyo ushaka kumenya ko byagenze wenda ukiri muri icyo nk'aho gihe icyo gihe ah, eh, abami babayeho noneho icyo haza abazungu ibyo mu bukoroni niba ushaka kugera ku bukoroni eh? eh, tuvuge iby'abami ngoma z'abami umwami yarategekaga ariko agategeka na nyina nawe bagafatanya kuko um- umwami yumviraga nyina eh, ariko umwami akagira abajyanama bamuhanaga ariko umwami ya- niwe niwe wa- wabaga ufite amategeko yose akica agakiza ntawamuvuguruzaga ahubwo umwami yajyaga yica abantu kubera ko abantu bagambaniye nkawe bakavuga ati uriya ni umugome umwami akavuga akamutanga ngo nimumwice kandi ata- atabizi Bakamwica atanabigenza.
neza?
pe barubica nicyo gituma bavuga ngo umwami ntiyica hica rubanda
umwami ntiyica hica rubanda Cyarubanda.
kuko umwami ntiyicaga baraza bakamubwira bati kanaka uriya ni umugome iyo bavuga rero ngo ni umugome ntuzagambanira u rwanda Eh, uwo rero ba- kandi amubeshyira bakanamunyaga bakamwica
nta burenganzira se umuntu yari afite aho yajya kurega nk'ubu ngubu oya umwami niwe wari ufite niwe wa- niwe niwe wicaga agakiza niyo ntawe wayoboraga Eh, niwe wayoboraga inshinga amategeko inshinga nyubahiriza amategeko niwe gusa mwese Ni- ni na- ni umwami na- ni nawe wabaga n'umukuru w'ingabo kuko umwami yagiraga ingabo Eh, Eh, umwami mpere nk'ukuri rwabugiri yari afite eh, ingangururugo ibisumba ibisumba ibisumanye inkotanyi eh, eh, umwami yagiraga ingabo none se yajyaga ku- kugarura ibihugu ari uko arwanya Eh, kandi rero ugu- ugupfa k'umwami nyine ba- ba- babyita gutanga kandi iyo iyo abiru bashaka ko umwami niba babona ananiwe atagishoboye gutegeka bamuhaga itegeko ngo ni- niyiyahu- ntanywe amata niko kwari ukwiyahu cyangwa akajya ku rugamba akicwa kugira ngo atange asimburwe n'undi niba batamushinga bamutegekaga ku ku gupfa
agapfa pe akanywa amata bavuga ko bamu- bamuha amata nk'uburozaga agapfa cyangwa akajya ku rugamba bakamwica Okay. Um, hanyuma nzashaka kubaza ku tubazo nka tubiri Mm.
kuki wahisemo kubwira inyansi iyi nkuru
Eh, cya- urabona ari izihe nyungu Eh, i- icyatumye mpitamo kubwira nyansizi inkuru eh, hari agatabo nyagendana k'amateka eh, k'umuco mboneragihugu Mm, Eh, noneho yigeze gusanga gasoma eh, kuko ngiye nize histoire noneho eh, nka- ntangira kumubwira amateka atangira kunkunda atya ati rwose ujya umbwira aya mateka najyaga mbura umuntu yambwira niho Ah.
byaturutse okay muri make ashaka kumukundisha amateka Eh, kuko nanjye ndayakunda okay okay Eh.
hanyuma ni ni- ni irihe zina ushobora kubwiriza iyi nkuru duhaye Eh, ni irihe zina eh.
wahereza iyi nkuru yacu iyi nkuru tubwiye kuko ni nziza pe
ubundi eh, tuvuge iyi nkuru mbahaye Mm.
meze eh, na- na- nayita umuco mboneragihugu nyarwanda umuco mboneragihugu nyarwanda Mm.
hanyuma
si umuco mboneragihugu w'abanyarwanda
um, wenda umuntu nanone yakwibariza akabazo gatoya cyangwa se ukugishaho in- nk'inama ni uwuhe mugani waducira njye mu by'ukuri biranshimisha ndumva nyuma y'ahangaza nagukurikirana nkazajya nkwibariza byinshi Mm.
ni iyihe ni uwuhe mugani ujyanye wumva wajyana n'iyi nkuru duhaye kuko nzi ko abakira mwacu ukunda gucira abana imigani kuko kenshi na kenshi ni nk'urwibutso Mm.
uwo mugani ndakeka ko nyasi ashobora kuzajya wibuka aho awumvise akibuka ibyo wamubwiye Mm.
ni uwuhe mugani waducira muri iyi nkuru Eh, nku- nkurikije uko- uko abanyar- eh, nkurikije uko abanyarwanda ba- bari intwari bafatanyaga ni ubundi mu mu mateka y'u rwanda eh, nkurikije ibyo navuze ubundi eh, u rwanda ru- ruratera ntiruterwa u- u rwanda ntawe urihuga ubutwari
Okay. u rwanda ruraterwa ntirutera ruratera ntiruterwa terwa kandi ntawe uruhiga ubutwari
Terwa. kandi ntawe uruhiga ubutwari
bisobanuye iki ntawe uruhiga ubutwari bisobanuye iki kuko na na- ni abantu bashyira hamwe me- baga- bagahuza ubumwe mbese amaboko yabo bakayashyira hamwe n'ibitekerezo byabo bakayumbatira hamwe
okay murakoze cyane Mm, namwe murakoze cyane Eh, kubw'iyi nkuru muduhaye